muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na none na kamirindi tomasi nongeye kubasuhuza mwiriwe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku maradiyo no kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi
twasanze amakomine asinzikaye ari atatu bivuga yuko ikomine yose iza kuronka itoni imwe n'igice y'umuceri itoni imwe n'igice y'ibiharage uyu ni honorable nkuru nziza joki chantal icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi ku mfashanyo z'ibifungurwa baraye bagejeje ku banyagihugu b'intara ya kirundo bugarijwe n'uruzuba n'inzara ni amakuru rero mu burundi abantu batandatu bamaze gutabwa muri yombi mu rwego rwa nketi ku bwicanyi bwahitanye umushikiranganji ajejwe ibidukikije emmanuel niyo nkuru ejo bundi ku bunani biratangazwa n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u Burundi nyandwi sylvestre amajwi ye twayagejejweho na eloge wirikaneza inyuma y'ako kabi kabishe amatohoza yaciye atangura hakaba hamaze gufatwa abikekwa ko ico caha batandatu harimwo abagore babiri n'abagabo bane amatohoza rero arabandanya arangiye dosiye ikazoca ishikirizwa sentare kugira ngo iburanishwe mu idonido maze abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi bahanwe hisunzwe amategeko hagati aho biteganijwe ko umurambo w'umuhisi umushikiranganje Emmanuel niyo nkuru uzofubanwa iteka ku wa kabiri w'icyumweru gitaha mu ntara ya kirundo abanyagihugu bafite icyizere gike cyane ko inzara izarangira vuba bavuga ko uruzuba rubandanya guturira imirima imfashanyo yego nazo zirabandanya gutangwa ariko abanyagihugu bakavuga ko zitarashikira abazikeneye bose jean bosco ndarurinze aratugezaho iyi nkuru kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu inzara niho yatanguye kwerekana ko ibangamiye abanyagihugu mu ntara ya kirundo mu makomine ya bugabira busoni na kirundo abanyagihugu batari bake barataye izabo baromoka kubera iyo nzara imvura yahavuye igwa ibitegwa vyumiye mu kuzimu birasubirizwa iyo mvura yamaze umwanya urume rumara amakomine yegereye umupaka abandanya gusinzikara muri ivyo bice abanyagihugu basa n'abihebuye bavuga ko inzara igiye gutsimbatara aho kurangira icyizere twari dufise yuko inzara izohera iyo imvura igwa nk'ubu nk'uku kwezi kwa mbere ababiba amasaka bakabiba amasaka ibijumbu twarimye imvura ikabigwa ko bikongera bigashora none umva rero byakomeje byuma nk'ubu imvura iguye none twari dufise icyizere none akomeza ari izuba ryawe turabye nta cyizere dufise yuko imvura izaba itasuma kubu rero twaca tuva kuri amasaka tugaca turima impeshi impeshi tugaca turagira mu kwezi kwa kabiri ariko turabira izuba uko ririko riraka turabona yuko ata cyizere dufise yuko tuzava turonka imvura urabona imvura itaguye nta kintu n'umwana kuraronka nyina utarose nyoko wokura gute naho imvura yogwa abo banyagihugu bavuga ko batoronka ico basubiza mu kuzimu basaba abagira neza na leta kubategekaniriza imbuto ubu twimereye gutyo ubu twiteze yuko nibwo imvura yogwa hatabayeho nk'abagiraneza ngo badufashe baduha akabura ni ukuri ntabwo tuzoteragira kuva inzara yo mu kirundo imenyekanye imfashanyo zaregeranijwe hirya no hino ku kamo k'umukuru w'igihugu gushika uno munsi abafasha barabandanya kuri uyu wa gatanu hari haramukiwe inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi ivyegera vya kabiri vy'abakuru b'izo nzego vyaraherekeje ico giseke ku mutumba wa Kiyonza muri komine ya Bugabira hagiyeyo umushingamateka nkuru nziza Joki Chantal icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka twaronse amatoni icenda agizwe n'ibiharage n'uwo muceri mugabo duca ducamwo gatatu nyine kuko twasanze amakomine asinzikaye ari atatu bivuga yuko ikomine yose iza kuronka itoni imwe n'igice y'umuceri itoni imwe n'igice y'ibiharage ikiro cy'umunyu ku muryango eh, imifuko itandatu y'umunyu n'amasabuni angana amakarato mirongo itatu n'imwe mugabo umuryango wose uza kuronka isabuni zitanu abashoboye kuronka kuri iyo mfashanyo wari umunezero ntangere ndashima inkenguza amateka nshingwa amateka n'inkenguza amateka twitoreye mu gihugu cy'urundi bwacu bwa petero bera batugaburiye kuko inzara yaduteye bakaba baduhaye umuceri n'ibiharage n'ama- n'agasabune n'umunyu ndabakengurukiye kuko bagize neza cyane ku rundi ruhande abataronse batahanye imyidogo bavuga ko imfashanyo zimaze kuza zitarashobora gushikira abazikeneye bose oyaye jewe nitega kuva ryagatangura nta n'utuntu na tubiri barampa iyo bije nyene buri gihe bavuga yuko ngo ari iby'abakecuru batishoboye ntawe mu wundi muntu abitega nyo umukecuru afite imyaka ingana jewe jewe mfite imyaka mirongo icyenda none waronse nishwire yego ni ukuri cyangwa uri ku rutonde uhavuronka oya ni ukuri da batwirukanye ngo nituvemo ngo abatanditse nituvemo natwe turarembye n'ukuri kw'imana natwe mubona ukuntu dusigaye tumeze ubu n'ubushatsa rwose inzara igiye kutwica natwe abam- bamwe bararonka natwe ntituronke bazana ni nko guteranya abantu kuko biravye abanyagihugu twese turashonje nta muntu n'umwe yejeje ivyo abanyagihugu bavuga uwaserukiye abatowe ku mutumba wa kiyonza asa n'uwo bibona bavuze yuko si ukubamara ubukene si ukubamara inzara tuje kubandaniriza aho abandi bakunzi b'uburundi n'abarundi na cyane cyane bene wacu bo mu ntara zitandukanye bagejeje ni ukuvuga yuko tubahamagarira ahanini kuguma ku bikorwa gufashanya kandi tukaba twibuka wa mugani yuko akimuhana kazi imvura ihise umushingamateka joki chantal nkuru nziza akangurira abanyagihugu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ico bahamagarirwa ni ugukingira ibidukikije mu gutera ibiti vyinshi iruhande y'ivyo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ashira mu minwe y'uhoraho ikibazo c'uruzuba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve muri kirundo tujye mu ntara ya karusi muri komine ya shombo abajejwe intwaro n'abadandaza ntibumvikana ku ngingo yo kwimura isoko ry'ahitwa mu rusange rikajya ku ruvubu abadandaza bavuga ko gusubira kubaka andi mazu ari ukubahombya kuko bafashe amadeni mu kubaka aho bakorera muri iki gihe fidel dantoine sabimana yaduteguriye inkuru abahora badandariza mu isoko ryo mu rusange bavuga ko bahomvye kuko mu kubaka bari baguranye imitahe marisera nyandwi ni umudandaza yahora akorera mu isoko ryo mu rusange twarahejeje guhomba kubera isoko ivuyeho twebwe nta bakiriya twasubiye kuronka kandi batubwiye ngo twubake duhejeje kubaka twaguranye umutahe isoko baca barayimura bayimuye twaciye duhomba gushika n'ubu turi ngaho nta cyafu cya ruguru dufise n'agatahe twaguranye ntiturakariya dusaba ko bayitugarukanira niyo nkuru anselme yahora adandaza ubutike mu isoko ryo mu rusange ati twebwe nta kintu na kimwe dufite twoza kudandariza hariya ku kubera twe dusanzwe turangura hajya nyine ku ruvubu ibyo tudandaza byose twodandaza y'ubufu tukadandaza umunyu amavuta byose na- niho tubirangura twebwe twaramaze kugira uruhombo rumwe rutagira uko rungana twebwe nta ciyumviro na kimwe dufise yuko twoza kurema irya soko yo ku ruvubu nta kintu na kimwe twe twoza kuhadandariza twe twasaba yuko isoko bitugarukanira ngaha nahimana donasiyano ati isoko ryo mu rusange nta nyubako riraronka bigatuma ivyo baremye binyagirwa n'uruhombo rukaziramo mu kimwe bagize iriya kaguma he karema rimwe mu ndwi iyindi- iyindi aha naho ikasubira karema rimwe mu ndwi ivyo na mitende byo na mitende ariko tu- turavye yose imanutse nkari nka jewe naragiye kudandariza yo rimwe uwo munsi imvura iragwa naho ibintu bitagira uko bingana ndasubira ubwa kabiri imvura irasubira iragwa ndabiremera kwa kundi bimwe biratwagwa ibindi biranyagirwa kuvuga yuko umuntu yaho- uwo munsi yahombye iyo minsi ibiri yarahomvye hafi n'ibihumbi ijana nkamwe boryubaka rikaba isoko hamwe ibintu byanyu imvura iguye bitanyagirwa mwokwemera kuja gukorerayo turashobora kuja kwirema ariko icambere coco twe batubwira yuko ngo twoja kubaka natwe ntidushobora kubaka nta kintu na kimwe dufise two- twodufasha twubaka inzu twubatse ngaha ziri ngaho nta wundi mutahe twoshobora kuronka kuja kubaka hariya bagashobora kuronka uburyo bwo kubaka bakatwubakira turashobora kwirema bunanirira iberuto avuga ko gupakiza ibidandazwa ubivana mu rusange ubijana ku ruvubu bitwara uburyo kandi ahari igihe urema ukarema urutagurishije hari ibirometero ndwi uvuye ngaha umanuka aha bimuriye isoko none umanukanye ibidandazwa hari ico womba eh urahomba kuko ura- urabipakiza kandi ukongera ukabigarukana ndetse na hariya ku kubera uba utazi ko ushobora kuronka abakiriya ukashobora ku- kurema isoko hariya ariko nturonka umukiriya n'umwe mukabigirana tu urumva yuko ari uruhombo rudasanzwe umukenguzi amateka nizigimana petero arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine shombo avuga ko kwimura iryo soko ari ku nyungu ya bose kuko iryo soko ata n'utuzu twa sugumwe ryari risanzwe rifise bigatuma abayirema bashobora kwanduriramwo n'indwara zivuye ku isuku rike aho isoko yari iri mu rusange nta tuzu twa sugumwe twari tuhari abantu baronka aho bihagarika urumva ico kibazo isoko itagira akazu ka sugumwe jewe mu kugira nemeze ko ikomeza harongera akajisho naravye kahise ka- k'aho hantu niho hahora iko- iko- i- isoko yinjiza amafaranga cane komine kuko iyo soko ica ihuza komine bugendana igahuza komine giheta igahuza komine gitega na komine shombo abo bantu bose rero ni baca bakoranira muri iyo soko ugasanga isoko nyene ni nini cane hanyuma kandi tuca dusanga n'abadandaza badusha bubaka inzu zigezweho baza- bagukigwe komine ishiraho amasanitere abantu bamererwe neza ndetse noneho tujyanye turana n'isuku ni hafi y'uruzi abadandaza bazoshobora ku- kuronga ibintu byabo bashoye bigira isuku hanyuma hamere neza nibaza ko turavye na, na, na komine duhanura bibereye gitega na giheta barafise agasantere kitwa kwikomabu gatembe cyane kuko gahuza abo bantu bose tuca tubona rero ko ari prolongation y'ako gasantere na komine shombo icatorera ko yoko iterambere rikaca ryiyongera murakoze iryo soko ryo mu rusange ryahora rirema ku minsi ya kabiri no ku minsi ya gatanu ryubatse hagati mu bigwati vyo mu rusange ryimuriwe ku mupaka w'intara ya gitega na karusi ku ruzi ruvubu mu rusange muri komine ya shombo intara ya karusi hagati mu gihugu c'u burundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika hagati aho leta y'u Burundi yarayifashe icyemezo cyo kuzamura ibiciro by'igitoro dore uko mpitabakana daniel abisobanura mpitabakana ajejwe igitoro mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka amajwi ye nayo twayohererejwe na eloge wirikaneza
ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka bwejeje gushikiriza indinganizo nshasha y'ibiciro vy'ibitoro bigiye gukurikizwa muri uku kwezi kwa nzero ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iryo subirwamo ry'ibiciro vy'ibitoro rikaba ryaturutse kw'ihindagurika ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi ufatiye ku idorari ry'abanyamerika kagiye karagabanuka hakiyongera koko n'igiciro c'ibitoro ku isoko mpuzamakungu cagiye kiriyongera muri aya mezi aheze vyongeye itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ryarategekanije ikori ringana n'amafaranga ijana kw'iritiro imwe imwe y'igitoro kugira ngo isahirize ikigega ca leta kubera ivyo vyagiye birahindagurika ibiciro bishasha bigiye gukurikizwa muri uku kwezi kwa nzero ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni ibi bikurikira iritiro y'igitoro co mu bwoko bwa esanse kigiye kugugwa kuva uno munsi ibihumbi bibiri n'ijana vy'amafaranga y'amarundi iritiro y'igitoro c'ubwoko bwa mazutu igiye kugugwa kuva uno munsi amafaranga ibihumbi bibiri n'ijana y'amarundi iritiro y'igitoro c'ubwoko bwa peteroli igiye nayo kugugwa kuva uno munsi amafaranga igihumbi n'amajana umunani murakoze uyu rero ni mpitabakana daniel ajejwe igitoro mu bushikiranganji bw'ubu- bwa- bw'ubutare n'agataka mu burundi ku biciro bishyashya by'igitoro byaraye rero bishyizwe mu bikorwa mu ijoro ryakeye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
sase kwa reka ndabere hanyuma bosco nawe aravuga ngo ni ugukosora eh? oya vrema ndabira nawe uribara ngo ni abanyeshuri dedibile umuntu araja ngaho akikokora agasigura nabo bakishinga kujebajeba bashaka amanota ve indi irandakwereka wata watura umbe bosco nawe ngo ivyo banditse n'amafuti gusa ni- ntacyo banditse ehe ndabira nkuru ndabira nawe bibasha nanje mpabasanga taco bayazi
mama mama mama Ash, nariko ndivugisha ngo ntacyo bayazi Yo, yo, yo, yo, yo, yo. uyu we nakamuna ego kweri ngiye nashika Eh? oya bosi ingo wirabira ibara ku mutemere abaraho ngo byahaye ubu wese uguhara gusa hagiyemo n'uguharaba reka mpaguruke nirabire tuhavuye ukita kamunda Eh? nanubwira ngo ni irya mbere ukosoye impapuro gabizoza kamawe kigongo reka nje ndaye magu- nari nakosoye ubuho ngiye nashika Eh? uyu banza urindire ndahabe bizo uyu ni ivete icyo kopini cya Ehe, ivete ndabira ibara wa muhungu ehe ndabire nyamba wabajije ibyo utigishije oya jye sindabyemeye ivete nzi niwe yanditse ayo manyanga hebizo nihatari oya uri sibyo barajya bakiyicarira inyuma ndiko ndikokora oya mugabo muri kuri wanje yahora bitora hajya we Ivete.
barakwiba Cyagenze gute jewe iwanje ntawe ukubita n'urugohe anze kurya mwana yari mu ba mbere bakurikira mu ishuri wapi uwo nsegurira gute kugira ngo abure na rimwe none wibaza ko Ibyo namuziranye?
birashoboka.
tora kopi yiwe ehe ngiyi Eh?
na- ehe ngiyi na giriyi Umu- umukosore ndabaye umuntu oya ega sinamukosora nabonye ko byanse mana yanje we antuka muri we hariho ikintu kitagenda neza asigaye aronka ubusa nama narutaye ngo baze bicare imbere ndabasigurire neza ukamenga amatwi bayicayeko wewe mbona bumva urabona n'ibigugu nari mu ipfa ko ndabafatira ingingo no
ubafatira ingingo nyabaki uraba gusa ntuzuhavuja kure mweje birantangaje no oya oya oya no gukora akazi ko kari ego muga- weda yere ni ukubahagurukira oya no kubahagurukira je ivete arantangaje frema
yo ndatewe mana mbega itaye amata yo nayishize mana yanjye niyo mbona jidi jidi yo yagiye kera reka kwiriga uromanga jidi we yasize ku ishuri kweri Mm. Ha, atangiye
nimaka mugende mushoreranye ubwo bwo n'ubwishime tusempema sinovyumva ingene yasize kare hose ntitwahora tujana bebasha iyo kayoyo ndako ndayibuze iri hehe ntakayoyo ntarera ibyo by'amakaye yanyu jewe urambaza bebasha iri hehe
shaka ureke kwiriga urata umwanya uyirondera ubu nyine nta kamaro urayirondera aho ugarukira ntogana nkayitwaye mesha agasiba atanyishe ha ntiwivugire kuko utazi ingana akaze Hmm.
erega ntahuja sa
ngize nti ntuja ku ishuri rero reka kwiriga urata umwanya ahubwo ja gukura izo ni forome singenda ku ishuri ntiwabyumvise ndabisubiramo inshuro zingahe kubera iki ntajya ku ishuri ego da mwaramenyereye yuko ari jewe nguma ndabapfunyukira nkora jenyene nk'uko umenga ibyo ndima ndabijya jenyene mve Urabona.
basha n'ukuri none sibe ku ishuri urafise ibyo udedemba ngaho mvuze nti kuri izo ni forome hanyuma ufate isuka tuje kurima ndabyese rero Birumvikana?
nanjye sisiba ku ishuri uvuze ngo honyine nk'ubu barashobora gukora interogati ushaka bace bamubusa ivyo ni vyawe kumenya ico nzi jewe nuko uyu munsi utagenda kw'ishure aho ntagenda mbuzwa nande jide wowe ko wamuretse akagenda nawe nyene nuko yanciye mu ryahumye ikivi kiraho kidaheze nta n'umwe azosubira guhonyora kw'ishure reka ngende ku ishuri sinshobora gusiba n'ukuri ntiwamwomvye tumurondera umukozi agufashe uyu munsi ndabasabye amahera yo kumuriha urayafise ndakwinginze n'ukuri je nzoza kubafasha tutagiye ku ishuri uyu munsi reka ngende ndabasabye reka kwirirwa uramena umutwe ngende reka kwirirwa uramena umutwe niko na mama ndakubariye twamufasha tutagiye ku ishuri nawe tuzogufasha nyoko ko yabareze tambuka uzino iwanje si uko mutegerezwa gukora nta gafinyi nkeneye ngaha muri uru rugo aho numva bigoye yesu isuka ngiye inyuma y'umuryango ndakurindiriye ngaho hanze na jewe naragowe mana
bebasha ko ntiyari ari wenyine hajya sinumwegera nkabimubwira bigahera bihitse Eh? oya reka ndinde nje n'umunsi ndarivuga vuba bonsoir mademoiselle niyera bonsoir iwa felicitasiyo kweri kubera iki gaboso Eh?
kubera iki kumbere yansenera eh urazi jewe ko nari nagumye nibaza ko ari match ya vrai
ashatara kandi eh bari bagerageje n'ukuri nanje ndaryohewe promi kubyo mbonye Eh?
hasigaye gato ngo uronkemwe nk'aba Messi na Zidane France muri kuje banezereye bajya bana Ah, reka sha bosi ko kuntwenza uriko urarabona ba mesi bova henga ehe none baba ntibatanguye gutyo ikashaka ubufyido je nukuri ntabonye bagwana n'abafurika bakora ibitangaza murema kandi byose ni kubera wewe
reka sha bosi reka reka nukuri tabikesha wewe seriously erega reka kuba wikengeraniye eh igajeje utamiye ariko vrema Eh?
dukuye ibintu byo gusinya je suis fier de mon équipe promi Nukuri.
ubu baritanga barakora Naje nukwemera.
kandi nabo nyene barakeneye ko ekipe yacu ikomera c'est ça c'est un beau début ash ash umuntu akwifitiye arahiriwe nukuri mve Frank.
ivyo navyo ngo ni biki Eh? nigashaniye Ah, ntabara oya tuganiriye pe urivuye ko atamuntu ufise Eh? oya nukuri mbwira mbwira umbwize ukuri umbwira uyu muhungu mukundana yiyumva gute bosco wakatije kandi aranezerewe ahantu ari.
ariwo uratanguye erega ukuri kuravugwa ni je n'umunsi ndakuvuga ahubwo umunsi umwe urabashaka muduperezante sije none tumubone Ah, bwabasha bosco nzopfura uzotangara Eh?
bosco ndakubwira umuntu uko uravuga ntabaho kandi ntawe mfise uti reka shaka ububesha uti nta mushero ufise Eh?
none wapi vrema ntawe wowe nyine nganiyera Eh, none bibaho une fille extraordinaire nkawe wewe nta mushera afise mbesha abantu buwo bameze gute Eh? baraba hefi nanwa gabo ni bya bihungu byarahumye Ariko umukobwa ameze nkawe
none ga bosco burya je meze gute wewe Eh.
reka sha no- n'uyu nkubwira gute ni ukuri rero sinoronka ingene ndabivuga sinoronka aho mpera naho aho rero biramara make uri gitangaza vure Eh.
umukobwa akunda ibikorwa yisomeye en plus très belle Eh.
ako kanyuma wakumviye ah bosco ndagusavye rero Ah, gezaho ndistre.
ndagusavye gezaho ndeke kubera iki reka sinari bwahera oya mugabo mbwira kuki tudafise umuntu Eh?
nigeze ja muri ivyo bintu bosco
Urabona atarakubura ofete nta mwanya nabironkera kuko iminsi yose nama ndi kuri tere ya football nama ndiko ndakina umupira tous les jours
kandi urawukunda Eh, nuko nanimereye jewe umushere wanje yamye ari football kuyu wa kabiri
kandi nibaza ko ntazopfa ndamuhemukiye bro ndamukunda bro niyera oya nukuri c'est vraiment exceptionnel Eh.
oya je maze umvise rero urasubiye bya bintu byawe bro oya oya oya numva ndakubwira niyera ndakubwira numva je ndakubwira en plus je sinubwira amwe muri no habangira ingorane Ingorane igasi bose.
nk'iryama sinisi ngorane wapi watanguye kuntera ubwoba ari wewe oya vraiment nukuri garagaza ntahuye reba umutima byasi ko nihangana mu mutwe hari wewe niyera kandi ndagukunda tema i love you aya majambo yose avuga ibyo nkeneye kubwira
Eshe! Eshe! Eshe! Shh! Me! Me! Changaha urakavuna inenga. Urabona? Uzi ubwatsi uriko urarengana ngaha wabugesera we. Sa?
noneho byabuze asha uri kuvugana n'impembe Reka ndebereka. Ayo mbonye siyo. Wewe ntubona ko zinyanikiga muhungu. Eh mfashe nyakugira imana. Ndazirike hano.
asha habuze gato zari zijya zikwambukane mu mirima y'abandi Remo ubwatsi bwuzuye ngaha sindico zirondera. Mico kiziriko iyo nayo ndazirike ngaha sinirigwe ndagutesha wigire.
impene ziragorana pe Ye.
ndenganje ariko nashitse Aha waruje kuraba jewe.
nashego hana ninciye iwawe no guca bambwira ngo uje kuzirika impene ndakatanza hano Wagira ngo urire kamwe. Ye.
ijwi data wanje nogakura eh muri buno bukene
Reka kwitwengera ndebe. Mbega shaho hakenye wewe. Abari nabo twoca tuvuga.
je ni nk'abandi shahu ntaco ndabaryanye mugabo rero Ah.
hagize ikiboneka hoho bose nokwirengagiza n'ukuri aho ngo utagiye mu muhango ntakabana sibyo nyene uti rero ugenzwa n'amake asha ikintu kigutumye unsanga muri kono gahinga Eh.
eh, nticoroshe basi mbarira rero numva asha emwe umura n'uko intangwane zirimo hanye n'ivyo data wanje umva rero bigaba umwana wa mama Yana, numwe ayobewe eh, ko ari jewe nsigaye ndeza imfuvyi zisigwa na ruminata ukabura gutwega rwose none ko uca urwenga n'amake oya nta na kimwe duga kwija abana rero barya abana basanzwe bari mu mashuri yisumbuye ivyo ndabizi ibintu bakenera burya ni byinshi kuri rimwe na rimwe kuri uko ndabigenza He. none rero wari uzi yuko vyoroshe barere nyene none sabi wawe emwe ego ni ukuri nabi wanje Ego.
nanjye ntacyo ntazokora kugira ngo bagume batera imbere basha ntacyo bazomburana nkiriho noneho rero barya ntibazokugora ibirezo biriho ruminata mu rundi ntako atari yagize urumva rero cyo nakuronderera yego ahantu nka mwebwe eh, eh, murakunda kumenyekana nashaka ari nkahamwe wonyumvira ushaka kugura katsi z'umutumberezi wanje
ugira ugurisha itongo ga ndebe
none biratangaje gamutama bikabo Eh, sindakubwira ingwane ndimwo barya abana bakugoza ikiga ndebe ruvugishije
nawe bibaza ko barya ubusa ibikoresho by'ishuri byose n'ibindi vyandagutakiye nobikura yejewe ayo mafaranga yose yopfa hehe oya n'ukuri hebukira isoni isoni ziki aheza iminsi ugurishije inka Eh.
amafaranga yose urafata uratemagura ntayarya none ugira ufatane agatongo koreze barya abana ucishe ku buhombo none we ivyo birakuraba ahubwo narinzi ngo n'ibindi mbarira none ivyo ni bito urakenyeye ujya imfubyi ga ndebere nta soni Eh, ubamarire ko utwawe atacamira we ndabona ko nihenze have nigiye ipogeni urateye isoni
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine Studio y'ijambiro abasezeye nawe bajyaga bazana n'ibyo bigori cyangwa se n'ibyo bishyimbo bakadufasha n'ayo mavuta tukarya turashonje turashonje ubu se wahashye biragenda bite data we keretse wenda umfashije ubwo se nakubwira ngo nahashye ntahashye nta kindi kindi navuga Mm. none ko imvura yaguye biragenda bite imana nimfasha wenda ndagenda mvuga inti wenda ku mucuruzi runaka we niyemera kunkopa ndarya natemera kunkopa ndaryama inzara murayibona hano rurindo ibiciro ku isoko biri- birahambaye gute duhe buri kimwe uko mugihaha ikiro cy'ibishyimbo ni amafaranga magana inani ikiro cy'imyumbati ni amafaranga magana arindwi ijwi rya amerika tubibutse gusa yuko mu burundi leta yari ifashe icyemezo cyo kuzamura ibiciro by'igitoro esansi yavuye ku bihumbi bibiri ijya ku bihumbi bibiri n'ijana ku iritiro mazutu yavuye ku gihumbi magana cyenda ku iritiro ijya ku bihumbi bibiri n'ijana litiro ya peteroli yavuye ku gihumbi magana arindwi ijya ku gihumbi magana umunani ubwo kandi umushikira- umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi nyandwi silvestre waratangaza yuko abantu batandatu barimo abagore babiri bamaze gutabwa muri yombi mu rwego rwa nketi ku bwicanyi bwahitanye umushikiranganji ajejwe ibidukikije emmanuel niyo nkuru ku bunani anketi zirakomeza naho umurambo wa nyakwigendera niyo nkuru uzashyingurwa mu cyubahiro ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ndabashimiye cyane rero ko mwaduteze amatwi kandi mukomeze mudutege amatwi maze rero mugire umugoroba mwiza muryoherwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika murakarama